Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo noora lhudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinuuf qabannee dhufnee jirra
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii ijaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisee halaala qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والميعاد أبلو مسلمة دكيفوتا تهردوفوتا راديو نور الهدى أكمسن إيجاتوتا دي بي إينا تنتيسني بروغراما قد تجاللاتي بريكي سنادا وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyyannaan duraa tariiqicha sunnaati. Galmeen iyyannaa tanaa dhibba saddeetii fi shani. Abbaan iyyannaa obboleettii keenya takka. Mee obbolowwa musliimaa warreen gartee keessaa hoo shamarran bultii ijaarrachuudhaaf dharraa takkaa hoo yaada qabdan dogongora intala dhalaa takka ta kophaa siidhaa gurbaan qilleensa gubbaa wajjii wal taatee gurbaa tokko wajjin qilleensumarratti wal taatee odoonii fi wanni sun bakkan gahin ifumaa lafaa haatee shamarran akka isiirraa hulaa takka mana fudhattee meeshaa manaa keessaa isii barbaachisu haayyattee haasawuma isaan jidduu dabruu irratti hirkattee bultiin jaarradha jettee mana keessa teessee tajaajila qilleensaa eeggattuu booddisiidhaa akka taate mee asirraa gorsa fudha. Akka jettu obboleettiin teenya tuni. Ani biyya Awurooppaa takkaa'u biyya Ameerikaa keessaan jira. nama tokko haganamaan haadhaa fi abbaa dhabee anaa umriin tiyyaa amata kudha afurii. Eega isaan addunyaa tanarraa deemanii obboleeyyan kiyya cuftinuu anaa guddoo isaaniitii takkaahuu anaatu haala jiruutti isaanirra wayyaa ba'aan isaanii innarratti deebitee tanaan dhaabbachuu ture. Karaa kanarratti duubaa rakkoo guddoon na mudatee ba'aa hedduun narratti deebi'ee gargaarsa rabbiitiin waan saniin baadhadheetumaan as gahe alhamdulillah jetti. Akkuma aadaatti akkuma shamarraan takka ilma dhiiraatii wajjiin wal barattu akkuma ilmi dhiiraa tokko shamarraa takka wajjiin wal baratutti gurbaa tokko wajjiin wal baranne biyya tanatti akka bultii wajjiin jaarrannuuf. eegaa waliin haasofneen boodatti akkana wajjin bultii jaarrachuu fedhuu yaada isaanirra fide. Anilleen gama hootii isa duraan dhaabbanne waaniin isa kana duraan beekuuf jecha hayyaman godheef. Akkuma san duuba warri isaaniilleen warri na arkiini jira eh, hedduu isa gartee jeenomsanii fuudha kiyya irratti sibira dhaabbannaa abshir jedhaniin. Egaa guyyoo- guyyoowwan muraasa booda abbaan gurbaa saniin itti dhabee intala takka gartee namarraa fuudhanii wal barachuun dirqama waan ta'eef warra keessanii wajjin wal nu barsiisaa jedhe. Anis gama hootii nama warra keenyaa wajjin walittidha. Fira keenyaa tokkoon kenneef asirra. Akkasitti inni sun adeerran kiyyaa fi eessummaan kiyya warra biyya jiruu walitti kenne. Haa ta'uu gabaabinumaan wal dubbisanii yaada wal dabarfatanii niqaa nuu fiduu irratti walii galan. Gaafa isaan gartee niqaa guyyaa akkanaatti hiina jedhan suni ani gaagama honkootii wanni niin gartee tarkaanfiin fudhe hatattaman kee waan mana kana keessatti na feesisu meeshaas bitee manallee barbaadee eh, shamarran gartee geelowwan kiyya warra mana qa- qabanitti dhaqee gaafadhe manallee irraa harkadhe isiin manarraa harkadhe sunillee waanin mana kana barbaaduuf akkaan heerumuuf deemu yaada kana ibsee fi hedduu naa gammaddee gammachuu keessa mee isumaa fi abbaan mana sii waliin haa gammadan jettee mana sanaa dhiiftee isiillee mana biraa kireeffatte. Anigaa akkasittiin mana san guututti kiraa isaa fudhee waan hin danda'uus meeshaa mana keessa kaayyadhee libaanata buufadhee eh, jaarsa dhufaa jiru eeggachaa ture. Guyyaan nuti gartee silaanikaa hidhannu san sababaa fira keenyarraa namni wahii addunyaarraa galeen guyyaan san dabre. Ammoo rakkoon gaamma dhalachuuf jiraachu jiraattu achi booda. Eh, Warri isaanii nu afaan garagalanii eh, gaara bumaatu nurra beeka waan gurbaan isaanii is- anarraa itti odeysi jiraattu. Eh, takka huuna duuba waan kijibaa odeeyfatanii argatanuu gurri gurbaa intalti sun siin taatu jechuudhaan dur dhaabbatan. Gurbaan akkasitti if duuba deebi'ee haa ta'u if duuba deebi'uu kana dhageenyaan gurbaa kana odeeyfadhee maaltu tana fide jennaan warra keenyaan na dura dhaabbatee naan jedhe. Gaafa inni kana naan jedhe anaa waan takka odoorran gahim mana afatee meeshaa kaayyatee jaarsa kiyya wajjin gammada je'ee eeku waan kana hoggaan dhagahu qalbiin na cabuu bira huteetiin odoo dachummaan tun naan citte jechuutti tan hawwute yookiin akkas ta'uudhaaf addunyaarra jiraachuurra dachummaan tun oduu kanannaan gaccittee je'eetiin waan kanaaf gaabbii ture. Eh, Kanaas maaltu fidire gurbaan kun lafa na dhiisurraa haa dhufe jechuudha. Duuba gaa walumaa galatti rakkoon kunuu ani gartee ganamaan lafaa itti seenee gawaaniin danda'uun godhee eh, hojjadhee bakka tana geessee ganuu- garuu wani natti dhaga'ame arra gartee silaa haadhaa fi abbaan kiyya addunyaarra jiraatanii waan tana duraanii gartee irraa dhaabbu jedhanii na gorsanii eh, nama gartee isaan marihadhuun waan hamtuu narraa laalu katoltuutti na jeenumsu dhabuu kiyyaatu tana fide jeetiin eh, duuba hedduu waan kanarraa dhukkubsadhee eh, namumaan gartee waan kanaan dubbadhee isaan marihadhuun jiru mee malli kiyya kun maal naa dawa maaltu naa mala jeetiin karaa keeysan dhufe yaa nooral hudaa mee mala naa dawa. Akkuma san warra hiree teenya kana diige kanallee maaliif dhaamtanii maal dhaamtaniif hin jedhu. Obboleettii teenya haadha galmee dhibba saddeetii fi shanii. Waa hunda duraa wanni beekuu qabdu intalti takka gurbaa dhiiraa tokko wal barattee na fuudhi jechuun gurbaan tokkos intala takka wal baratee siin fuudha jechuun shari'aan duran dhaabbattu wanni takka bakka tana keessanni tu wanni dogongoraa jedhamtu hin jirtu. Yoo dhugumaan dhugumaan gama lachuuti bultii jaarrachuu ka barbaadan taate. Garuutu warri keessan gaafa dubbii warri gurbaadhaa gaafa dubbii tana dhagahan warra keessanii wal nu barsiisisin jechuu waan gaariidha dalagan. Maaliif namni boru intala sii tana ni sii tana itti dhaqanii nikaa nuu godhii jedhaniin sii miti. Boru yoo walii galtan namni nikaa si godhu atiif godhu hin dandeessu. Warra keessaniitu si halaaleessa. Tanaafuu karaa san deebi'uudhaaf yoo dhugumaan isin kana walitti harkisuuf ka deeman taate. ammoo dhugaa jirtu waliin dho'isan. Dogongora guddaa hammana hin qabne ati lubbuu teeti irratti hojjatte. Dhalaallee namatti kofalchiifte. Dhala akka keetii warra bultiin jaarratin. Dogongorri kee maali? Waan ba'aa dhiirara rabbiin kaayee الرجال قوامون على النساء ربنجي أتلا فاخاتي لكي ولتيتي يتنا أنا تبتي أبا جتي جيلي تبير ديتي من خرا بربادي أفتي من شابي تيخي سخا يجون اتقافة مسلا إلى الرجل في الردي بفتي odoo wanni takka isin jidduu hin jirre bar warra keessan dhaqaniillee nuu kennaa hin jenneen amma dura. Nikaallee si godhanii hin jirtu. Akkanumatti dubbii wal dubbisanii gaafa akkanaa walitti haa deebinuu qofaatu lafa jira. Guyyaan suni hojiirra oola jettee dhibbarraa dhibba itti amanuun kee waan harka rabbee jiru dogongora guddaa. Dogongorri lammeessaadha. Tan ati gartee dhala irratti illee karaa goote intaltii dhalaa takka bakka feete haa jiraattu mana hireeffachuun isii irratti hin jiru. Meeshaa mana kaayachuun isii irratti hin jiru. Bultiin sanuun argamne gurbaa sanuu wal arkitee odoo akka shari'aa wallaallatanii yaadi silaa gartee booda dhufuu jiraatu odoo waliin dabarfatin kana hojjette jechuudha. Amma wanni gartee atiniin kasaaree fudhattee arrasi mudatti wahuma facaaftee murate namni wahuma facaasa murata wahuma facaaftee muratte duubaati. Tanaaf wannummaan gartee du'aaf gaasi gaabbisiisuman jiru lubbuu ta'e sanaa yoo gartee lubbuu ta'e tanatti as garagaltee yaa rabbii xiyyeeffirraa najjeesi wanni kanaa yoo hajjettu taate akkasirratti haraam ta'e beeki yaa rabbii xiyyaa du'aa inaan firra godhe san natti hin qeebalin jii rabbii xiyya kadhadhu kara haaliqaa deebi. Ammoo bultiin tuni diigamuun duraanuu hindii hin jaaramne. Nam tokkorratti illee sigaar hin jiru, kasaaraallee hin jirtu, matuma kee qofa kawaa hunda baadhattee daleedde san qofaatu kasaare. Tanaafis ifuma qeeqi malee namni ati qeeqxu tokko hin jiru jechuudha. Akkuma kana kunoo warreen waan takka waan isaan hin laalle keessa galan dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u jirjiranni wanni takka hojiirra odoon oolle waan takka haa dalagan wal qilleensumarratti wal barachuurratti hirkatanii gorsa isaaniif haa taatu. Gabaabinaan wanni gama keenyaa siin jennu. Waan rakkoo si mudattee sirra hutte kana koorsiidhaa qaraatirraa fudhu nam tokkorrallee laaniin lubbuu matee qeeqii lubbuu matee tana if keessa deemi. Lammeessaa wanni haadhaa fi abbaa dhaamnu karaa gurbaatii fi karaa intalaatiis rabbii tokkicha isin uume sodaadha fedhii ilmaan keessanii keessan galina intala nu sii jaalanne malee hin fuudhin jettanii gurbaa dura dhaabbachuun isin irratti haraami. Gurbaa intalchi tokko jaalatti kanuu sii jaalanne malee hin heerumin jechuun isin irratti haraami. Yoo jarri lamaan kun intalti gurbaan jaalatees intala badduu diin hin qabne yoo taate yoo gurbaan tokko intala takka jaalatee warri gartee gurbaatiis intalti tuni intala akkanaati. Kara lachuutuu gurbaan nama diin rabbi hin qabne yoo ta'e inta warri intalaatiis dura dhaabbachuuf mirga guutu. Waan jarri wal jaalate kuni gurbaa fi intaltiniis namoota diinfii harkaa qabu ibaadaa rabbii qabu waan ta'aniin kana dura dhaabbattanii nama nuu ta'e malee kan heerumne jechuun haadhaa fi abbaa irratti haraami rabbi keessan sodaadha hiree ilmaan keessan ittiin gubina. Sadeessa yeroo mata kallee dhiiraa fi dhiiraa fi dhalaan namni lama kabultii wajjin jaalratu wal filachuu wal filachuudhaaf wal filachuudhaaf intalti tunnaaf taatinaan taatu mirga isaan lamaaniiti. ammoo wanni isaan filachuu qaban. Intala keessaattis dhaabbata adeemina harruu luuccaa waan jedhamu kanaa miti. Gamni intalaatis akkuma sadi. Wanni isii waa duratti gara lachuutti wal filachuu qaban nama rabbiif sujuudu intala rabbiif sujuudu ta'u achi boodaan nama gurrisaa bareedaa wal duuba wal qoratanii nama bultii tanaaf hurfaawee qobxii ta'uu beekuun dirqama. Haadhaa fi abbaan addunyaarra jiraatanis addunyaarra jira addunyaarraa deemanuu jiraatanuu akkuma tokko wanni takka tagartee oduu haadhaa fi abbaan kiyya jiraate kanan ta'u jechuun dogoggora guddaa amrii karra kaayyatan haadhaa fi abbaa dura rabbii tokkicha dhabamarraa nama argamsiise. Duuba tanaaf jechaa wanni sirra jiru rakkoo sirra kuttirraa gorsa fudhu waan dhufu keessatti akkan jirjire rabbii kadhadhu salaata istikaaraa illee salaati nama tokko gartee kasiiftee yaa rabbi yoo kanaa tahu ta'e naa laaffisii kan taane ta'e immoo narraa qabi ji'iiti rabbii keetiin marihadhu achi boodaan foon kee kadhiiraa fi dhalaatinis waan kana gahi namoota yeroo ammaan tanaa. addunyaarra jiru keessaa haadhaa fi abbaa. Rabbiin akkarra caalu si haa filu kasaaraa akkanaa fakkaattu keessa kan galle tawaan dabareerraa gorsa fudhattu rabbiin si haa godhuu siin jenna. Iyyannaan itti aantu akkuma san tanuma warra riqicha sunnaati. Galmeen isiidhaa dhibba saddeeti. Akka jee obboleessi keenya kuni ani gartee ani biyya Orobbaa keessaan jiraadhaa je. Intala takkaan wal baranne qilleensa gubbaan waliin haasofneeti bultii jaarrachuu irratti yaada wal dabarfanne walii galle. Duuba eega walii galleen boodatti odoo warra keessan hin dhayne odoo warra keessan dhayxee manguddoon erganneen duratti. waan naa'ati irratti wal tahuu qabnu jiraatii waan san dhiifu saniif deebisaa naa kenni jetteen. Amma gaafa isin akkana naan jettee maalii wanni irratti naa'ati haasofne walii galle wanni hafe maaliin je'een. Wani naan jettee odoo manguddoon ergineen duratti maharii tiyyaan sitti himachuu fedhaa. Mahariin tiyyaa naa kurfaa'uu qabdii naan jetti. Gaafa hanaan gaa mee maharii irraa wanni ati feetu maali mana moo horii moo maallaqa moo maali hin jeen. Lakkii naan jetti maallaqaa meeqa yuuroo kuma shantami naan jetti yuuroo kuma shantam. Yuuroon kun kuma shantam gaa akka maallaqa biyya teenyaatti yoon isinii deebise waan nama ajaa'ibsiisu toora miliyoona saddeeti. Duuba ani arra miliyoona saddeet kana baasee intala takka fuudhuu hin danda'u. Ammoo isiin naataati. Kanaafin halkanii guyyaa hirriiba dhabee nyaannilleen naggoruu didee waan hin godhu wallaalee isii dhabuu hin danda'u. Maallaqa amma mahrii tanaaf kafaluus hin qabu. Mee maala maal naa yaaddan yaa nuural hudaa ja'a namni kun. yaa obboleessa keenya ati ka musliimaa waa hunda duraa akkasiin jennu. Ta duraa intala takkaa wajjii wal tahuu keessa rakkoon hin jiru. Gurbaanis intala takkaa wajjii wal tahuu rakkoon hin jiru. Intaltillee wal tahuu rakkoon hin jirtu. Yaadallee wal dabarfatanii wal odeeyfatanii akka shari'aatti wal laallatanii waan godhamuu hin dandeenyu takka irratti yaada dabarfachuu shari'aan duran dhaabbattu. Namni tokko kanumatti qilleensa gubbaan fidiyoo fi wal bira dhufanuus fuula qofarratti wal gabaabbachuun jaalala shayxaanatiin wal saamuun dhumarratti maaltu dhufaree gaaga'amaa fi khasaaraa dhufa jechuudha. Too waan nama ajaa'ibsiisu intalti tuni eega wal bultii waliin jaarrachuu irratti walii galtaniin boodatti intalti sirra aaqila. Si duuba haasoytee waan ati irratti hirkattu nama waan gartee itti jiraatuun qabuu fi tahuu fi kee sadhiiromee maharuma kafaluu danda'a jettee itti ilaaltee maharii sammuu namaan seenne tan namni gartee baadhachuu hin dandeenye. Atis addunyaarra quma qabda akkatti gartee namni wal fuudhu dhiiraa fi dhalaanis yaada gartee kanaatiin intalti tun sitti dhufte duuba. Intalti gaafa lafaa kaatee yuuroo kuma shantam lafa keeysu akka ati waan kana kafaluu hin dandeenye ni beeyti yoo waan kana dandeenye qofa ani jaartiisaati yoo katanan dandeenye maal naa godha duruu intalti lafa kaayyatte duuba. Yaa obboleessa keenya ati dhagi. Ati wanni sirra ture silaa odoo jecha rabbii ol ta'ee kabeeytu taate. Odoo nama olamaa irrattillee kamaluu taate silaa dhaamsa rabbii kanarra ejjetteeti tarkaanfii fudhatta. Maaltu si dirqime waan ati hin dandeenyetti. Isii tana yoo dhiifte ni duuta, ni maraatta, ifaa sidhaama, aduu sidhaama. Jecha rabbiin ol ta'e qura'aana keessatti dhageesse. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله أجر ربين قرآن ساخيستي أكما سنجي نبي كنجلين عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباء فليتزوج نمني فوق في قبي تاتا فوق التجن جرجراجي دوبات يا بلي سخي ميسن إيسي مناك أبدا لفا جارتك أبدا وان انتلتا نافقافة إيسين yuuroo kuma shantamsiin jette ani hangana hin danda'u nageetti ma human jiinin ooguma saniin ati eega maallaqaa nama galtee kana jaalatu taate nageetti maan jiin takkaahuu yaada kee kennite ati yuuroo shantam jette ani hodhaniin jamaa human jiin lamarraa darbite yaada kee kennachuu dhiifte yaada ilaal yaada isii kana yoo hin guunne isiin dhaba tanaan dhaba jette if maraachuun qalbii tee rakkoon namallee yaada naquun ati wallaala wallaala oliiti sitti jira jechuu nama agarsiisa. Duu obboleessa keenya gabaabinumaan wanni siin jedhu namni tokko maarii keessatti. maarii wasanan qabdu doolaara tokkoo fi miliyoonatti illee odoo wal ta'anii saniif hin rakkatin yoo itti wal taatan ammoo akka dhaamsaa nabiin keenya gartee nu hima alayhi salaatu wasalaamitti irra caalaan irra gartee kabajamaan fuudha waan nafaqaan isaa deeqqaate maharii irraa eegalii waan humna fiiti ol hin ta'in jechuudha. Tanaafuu ammoo kasaaraan kasaaraa orri olii kasaaraan kasaaraa olii deegni deegaa olii nama fuudharratti deeyne seenu mahariinis haa ta'u mana laal mana kireeffachuu rakkinaa miti nafaqaas haa ta'u waanuma fedheenu haa ta'u nama gartee deenitti seenu. Kanaaf jecha siyaan siyyaaf nu obboleessa keenya toltuun siyyaaf nu siif yaannu hatattaman karaa warra keessanii garagaliiti intala tana yaada kee isii yaadde tun dhugumaan bultii gartee na wajjin jaarrachuu feeti moo intalti waan kana narra keeyse yaada akkam naa qabdi ji'i bal'inaan waan intalti tun taate isii duubaas qoradhuuti mee firraa keessa bari. Lammeessa intalti tuni gartee intala diin qabdu intala bareedduudha ilmaan gaarii naa hortii takkasii kan hin arkadhu yoonii fi gartee waan kana hafalu malee kajettu taate warreen lamaan walii galanii akkaataa itti gartee kasaaraan tun sirraa itti galtu tadhati ifirra kaayaa jirtu tuni takkaa baatii baatiin takkaa baatii jaajaan takkaa amataan hafalu takkaahuu maarii san cina deebisuu takkaahuu cinaa tokko amma hafalanii cinaa tokko amata afurii fi shan booda walii gala. Sadeessa ammoo akka gartee marii keenyaatti yoo kan gaafattu taate nuti kasaaratti sin deeyinoomsinu. Kasaaraa irratti hoongoo irratti sin jeeyinoomsinu. Intala tana fuudhii irratti illee sin dirqinu. Intalti durumaanuu takkaahuu dallaya bultii teetii fi ta'isee jidduu akka wanni kun fiin xambaane gaafa sirra keessoo bultii si wajjiin jaarrachuurraa garaa murtee jirti intalti bakka saniin jirtu. Ammoo namni akkuma reefu ammaan dura jenne namni tokko ka dhugumaan bultii jaarrachuu fedhu waan jaarsa hin dandeenye waan jaarsa kasaara geessu waan jaarsa deeyinii qaantaa namaa geessu abadan irran keessu. Maariis illee wasanaan baaftu. Aruuzaaf illee qasaraa aruuza bakka adda addaa humna isaatii olillee gootu. Wanni isin itti laaltu if qubsiisu jaarsa deeyinirraa duroomsu ilmaan keenya maaliin guddifannaa yaaduu qofa. Afreessa obboleessa keenya hatattamaan karaa rabbii keetii deebii rabbii kee kadhu. Ati rabbii keetiin hin mari'anne fuudha kana keessatti. Haadha abbaa keetiin mari'adhu. Warra hayyoota sammuu qaban manguddoo mari'adhu. Dhalaa rabbi sodaattu adii hin qabdu. Haadha abbaas laalii intala akkasii barbaaddadhu dhalaa akkanaa jala goruu gulufuun ba'aan dandeenye firra haayuu mudhiin nama cita akkuma jedhanittu if keessa deebi. Shaneessa obboleessa keenya dhibbarraa dhibbatti waan deenissi geessurraa fagaadhu. Fuudhuma deenissi nequrraa fagaadhu. Akkuma rabbiin keenya armaa oliin waan nuun ji'isee himnetti yoo dandeettiin qabaanne karaa cufaan mana jaarrachuu mana hireeffachuu meeshaa manaa godhachuu maharii nafaqaa mana keetii guyyatti waan baafattu yoo hin dandeenye rabbii kee sodaadhu lubbuu ta'eefin adaabiin soommaniiti hamma dandeetti argattu fuudharraa booda'ani fuudharraa booda'ani rabbiin rakkoo amma dhufte sana keessa rabbiin si haa baasu. jaalalti ati intalaa irraa jaalatti sumaatu beekaa jaalala dogongoraati jaalalti waa fuunaa miti mormaa olii miti wani intala dhalaa irraa jaalatan waa hedduudha warra gartee karaa rabbiin jaalatu irratti bultii jaarratu rabbiin si haa godhu hamma deebii isaa akkanaatti walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullah.
maashaa Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما